iri ni ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri itariki zitanu z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriane itanga ishaka hateramije ibiganiro byo muri kino gitondo kaze mwese kugira ngo ushobore gufasha umuntu ni uko muba mwavuganye cyangwa ugasoma ibiri muri dosiye yiwe kugira ngo wumve neza urwo rubanza aho ruhagaze nawe ugire utegere utegere icyo ushobora gukora icyo ushobora gufasha uwo uwo ni umwe mu bashingwamanza baserukira bamwe mu bagirizwa kuba barashatse guhirika ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze avuga ku rubanza rwabo aserukira uko ruriko ruragenda ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza amakuru yerekeye ubukene mu banyagihugu mu gihugu cy'u Rwanda kimwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana amahoro neza aloise
amahoro Oriane amahoro namwe mwumviriza ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika igihugu cya kenya cyaraye cyongeye kugurura kaminuza ya garisa ahasize ubuzima abantu benshi bahitanywe n'ibikorwa by'iterabwoba muri ako karere ka afurika y'ubuseruko abigisha na bamwe mu banyeshuri basubiye ku ishuri ryo ku munsi wa mbere inyuma y'amezi icyenda yari aheze abantu bitwaje ibigwanisho bahiciye abantu ijana na mirongo ine n'umunani ibyigwa nyezina bitekanijwe gutangura mu ndwiza iyo kaminuza yari kugurura mu Ciriheze ariko abategetsi baciye bunguruza iryo yugururwa inyuma yaho abategetsi ba leta bagiriye urugendo kuri iyo kaminuza iyo kaminuza yari ifise abanyeshuri bashika amajana umunani igihe haba ico gitero ariko mirongo umunani gusa nibo bahisemwo kugaruka kubyigamwo umuhari w'iterabwoba wa al-shababu waragavye ibitero birenga cumi muri kenya kuvaho abasirikare ba kenya bagiriye muri somaliya kurwanya al-shababu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu gihugu cya santarafurika abakandida mirongo itatu bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bariko basaba abategetsi guhagarika iharurwa ry'amajwi mu matora yabaye kuwa mirongo itatu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uheze bamenyesha ko ayo matora yabayemwo utunenge n'iterabwoba ryinshi mu itangazo abo bakandida bashikirije abanyamakuru bakorera ikinyamakuru cy'abafaransa bamenyesheje ko ayo matora yabayemwo akajagari basaba ko afutwa basabye kandi abegwa n'ivya politike ko boja hamwe kugira baganire ingene umutekano w'imiliyoni zitanu z'abanyagihugu baba muri Central Africa wobungabungwa neza iryo tangazo rishikirijwe inyuma yaho ibiharuro vya mbere vyasohowe ku munsi wa Mungu vyaha Faustin Archange Touadera yitoje nk'uwigenga amajwi mirongo ibiri n'atatu ku ijana ni ukuvuga yatowe n'abantu baharugwa ku bihumbi ijana na mirongo itatu n'icyenda n'amajana na mirongo icyenda n'umunani mu gihe atawari gushika atawari gushikana amajwi asabwa kugira atsinde mu gice cya mbere igice cya kabiri cy'amatora cyari gitekanijwe mu kwezi kwa mbere itariki mirongo itatu n'imwe imbere y'uko ayo matora aba abakurikirana hafi ibintu muri icyo gihugu cya santara afurika bari batangaje ko ayo matora kari akaryo keza kugira igihugu gisubire mu matora inyuma y'intambara imaze imyaka itatu hagati y'imigwi y'abarwanyi b'abakristu n'abamizirima bafashe ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu muri etiyopiya naho leta z'ubumwe za amerika ejo yarugaye ikambi y'indege zitagira abadereva arizo drone yari mu bumanuko bwa etiyopiya ikambi yari ijejwe kurwanya iterabwoba muri ako karere ambasade ya leta z'ubumwe za amerika ya dizabeba yabwiye ijwi rya amerika kuri uno wa mbere ko abasirikare ba leta z'ubumwe za amerika bakiri mu ntara ya arba minshi aho iyo kambi iherereye iyo kambi ya gisirikare yashinzwe na amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu kurungika indege za drone mu gihugu cya somaliya ahasanzwe hari imigwi y'abagwanyi ba islamike state na ba al-shababu catherine diop umukozi mu biro vya ambasade ya amerika muri etiyopiya bijejwe amakuru yabitangaje muri email yarungikiye ijwi rya Amerika avuga ko leta z'umwe za Amerika kumwe na Ethiopia byafashe iyo ngingo yuko abasirikare ba Amerika bava mu ntara ya Arba Minchi ko badakenewe muri ako kanya muri Yemen naho ibikorwa ku kivugo cyo mu gisagara ca Aden cyo muri Yemen vyahagaritswe mu masaha yo mwijoro inyuma yaho leta ya Yemen n'imigwi yitwaje ibigwanisho irwanya leta bataniye mu mitwe hagafa abantu bashika 22 abategetsi bamenyesha ko atakiringo kanaka cashizweho kuri iryo hagarikwa ry'ibikorwa rizomara kandi ko iyo ngingo ifashwe kugira babuze uruja n'uruza rw'abagwanyi mu ijoro abo bagwanyi bacucagiye amasasu ku nteko za leta zari zije gucungera ico kivugo ca Aden iyo ntambara yahitanye abantu 22 ku mpande zose imbere yo kwigisirikare ca Yemen cigarurira ico kivuko abo bagwanyi bavugwa ko ari abitandukanije n'indi mihari y'abagwanyi yiyunze na leta ya Yemen kugira igwanye abayisilamu b'abahuti ariko basaba ubwigenge mu bumanuko bw'ico gihugu
urakoze aloyizi ku makuru udushikirije tugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu biyaga binini ejo ku munsi wa mbere abagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi mu burundi barumvirijwe ku nshuro ya gatanu sentare ikaba yarabaronkeje abashingwamanza bashasha ariko ntibabunganiye kuko batari bwaronke umwanya wo kwitegurira urubanza mugenzi wacu eloge wirikaneza ariko arakurikirana uru rubanza arayidushikiriza kuri uyu wa mbere hari hitavye mirongo ibiri n'indwi kuri mirongo ibiri n'umunani bafunzwe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi bari mu mwambaro urwatsi rubisi uranga abanyororo mu burundi ariko bakeye mu maso bashitse muri sentare isubiramwo imanza ya gitega igihe c'isaha zitatu umugwi wa mbere w'abanyororo indwi wahamagawe na sentare ikibabwira ko yabaronkeye abashingwamanza babunganira mu kuburana nk'uko yari yavyemeye kuwa mirongo ibiri na gatatu kwigara mu mwaka uheze inyuma yaho itaramuriye abari batowe n'abo bafungwa ibagiriza kudindiza urubanza bose basavye kubanza kubonana nabo bashingwamanza ico gikorwa camaze iminota mirongo itatu mu nyuma sentare yahamagaye ababuranyi ihereye kuri generale serine ndayirukiye ari kumwe n'abashingwamanza babiri yasavye sentare ko yomuha ikindi kiringo akavugana nabo bashingwamanza kuko bataronka akanya ko kubona dosiye kandi atokwizera abantu abonye ubwo nyene abo bashingwamanza nabo nyene nivyo basavye kuko ngo bamenyeshejwe ko bazoza muri urwo rubanza itariki ya mirongo itatu na rimwe kigarama umwaka uheze haca hinjiramwo iminsi mikuru ntibaronka akanya ko kubonana n'uwo bunganira kira noneho ngo batonze muri sentare batazi n'uwo bunganira uwo ari we umukuru w'intahe yababwiye ko ibisabwa byose kugira ngo baburane vyuzuye aca baza uburegwa icaha ko yemera ivyo yagirizwa canke abihakana general ndayirukiye yemanze icaha c'uko yashatse guhirika ubutegetsi ariko nk'uko yari yabivuze ubushize ngo yabikoze mu ntumbero yo kubahiriza amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro bivuga ko ata mukuru w'igihugu arenze ibiringo bibiri yagize ati nk'abarundi b'umutima ntitwari kwemanga ko inzego z'umutekano zica abantu bari mu myiyerekano y'amahoro mu gihe umushikiranganje w'umutekano atana kimwe yariko arakora yabandanije avuga ko kwiha ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu ari nko kurya ku camwa co mw'itongo rya Edeni arangiza agira ati birababaje rwose kubona perezida Mandela yasinyishije amasezerano yarusha atakiriho umushikiriza manza yamwagirije ko kiretse kwica abantu kubomora inyubakwa no guhamagarira abanyagihugu kugarariza ubutegetsi ari mu bateguye bagafasha n'imyiyerekano ibi vyaha vyose yabihakanye avuga ko yemera ibiri mw'itangazo ryasomwe kuwa cumi na gatatu rusama kandi ko muri iryo atagukoresha igikenye vyarimwo ibibazo bimwe bimwe yamenyesheje ko azovyishurako haje generale Godefroy Niyombare yamutwara ariko sentare yamubwiye ko atomwitega co kimwe generale Ponsier gaciye ubwenge yahora ari umushikiranganje wo kwivuna abansi na generale Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare nk'uko yari yabasavye sentare yasiguye kwitotuma ko abantu badafite amadosiye muri urwo rubanza abandi bose baburanye kiretse kapitene Barnabe bari imbere y'Imana baburanye ku giti cyabo atamunganizi bafise bose co kimwe nawe bahakanye ivyaha bagirizwa Maître Jean Claude Ntiburumunsi umwe mu bashingwamanza batowe ngo bunganira abanyororo avuga ko amategeko yahonyanzwe yahonyanzwe kubera ko uh, kugira ngo ushobore gufasha umuntu nuko muba mwavuganye cyangwa ugasoma ibiri muri dosiye yiwe kugira ngo wumve neza urwo rubanza aho ruhagaze nawe ugire utegere utegere ibyo ushobora gukora icyo ushobora gufasha uwo rero ibwirizwa shingiro rirabitegekanya mu ngingo ya mirongo itatu n'umunani uko urubanza ruterezwa kuba dare ekite habaye na deba contradictoire or ibyo turi ko turabona ni uko sentare yari yemeye ko ihere- ish- iha umushingwamanza uri karagirizwa icyaha uwo ari we wese ngaha twe twavuga ko uri akurikiranwa ku cyaha yarongejwe umushinga- umushingwamanza uno munsi imbere yayo ariko uwo mushingwamanza atari yaronse umwanya wo kuvugana n'uwo ari karafasha ababuranye kuri uyu wa mbere bose bazosubira kumvirizwa mu ntahe hs kuwa gatatu w'indwi mu mburano za nyuma uruhande rw'abasaba indishyi z'akababaro nka radiyo rema fm ruvuga ko rushimishwa n'ukuntu urubanza rwateye imbere metre emmanuel burakuvye aburana iyo radiyo avuga ko isaha imiliyaridi hafi zine z'amarundi kubera ivyuma n'inyubakwa vyaturiwe kandi bigasabwa ababuranyi bose kuko ngo bakorera mu mugwi eroje burikaneza gitega ijwi rya amerika
tuve mu burundi tuje mu rwanda perezida w'u rwanda paul kagame ku wa kane yatangaje ko azokwiyamamariza manda ya gatatu yo kuyobora igihugu cy'u rwanda mu matora yimirije mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi nyuma yaho leta zunze ubumwe za amerika ku wa gatandatu yatangaje ko ibabajewe n'icemezo cya perezida paul kagame isobanura ko icyo cyemezo kibujije abanyarwanda amahirwe yo gushimangira demokarasi mugenzi wacu etienne karekezi yavuganye na faustin twagiramungu yigeze kuba minisitiri w'intebe mu rwanda nyuma ya jenoside ya mirongo icenda na kane mushinganaye twagiramungu kandi yariyamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu mu rwanda bwana twagiramungu aratangura asobanura uko yakiriye icemezo cya perezida paul kagame cyo kwiyamamaza ntabwo twacakiriye neza twacakiriye mbese tubona ko mu by'ukuri ka perezida kagame amaze kugira mbese aho ageze akumva afite ubwigenge buhagije akakubitiraho n'ikinyoma cyo kuvuga ko we ashyigikiwe na rubanda ko abandi ntacyo bamubwiye ku byerekeranye rero n'ibyo abanyamerika bavuze natwe ni uko tubifata ntabwo byumvikana ko imyaka makumyabiri n'ibiri tumaze umukuru w'igihugu atashoboye kugira abantu yizera ngo abe yabaha uburyo nabo biyamamaza kugira ngo bakomereze aho yari ageze icyo ni kimwe cya kabiri ni uko mu by'ukuri uko babonye abeshya natwe niko tubona abeshya inshuro zirenze enye yabwiye abanyamerika aho yagendaga hose ko atazongera kwiyamamaza ko manda ya gatatu atayishaka kubona rero baravuze ko bababajwe n'uko yisubiyeho ngira ngo babivuze hari babivanye ku mutima gusa icyo batavuze ntacyo bateganya bakoresha kugira ngo abireke nawe rero agira atya agasubiza ati ibyo niba bibabaje ni ibyanyu umuzigo mwikoreye ni uwanyu natwe tuzikorera uwacu we niko avuga bwana twagiramungu mwagiye kwiyamamaza mu matora ya bibiri na gatatu mwifuza kuba perezida w'u rwanda amatora arangira uwo mwari muhanganye perezida kagame ari we utsinze amatora mu gutangaza ko aziyamamaza mu matora ya bibiri na cumi na karindwi avuga ko yifuza kugeza ku banyarwanda cyangwa ni ugushimangira imishinga n'ibikorwa yagejeje ku banyarwanda mu myaka ishize ari perezida ibisobanuro mwe mu- mwumva bidahwitse murebye aho u rwanda ruhagaze aho u rwanda ruhagaze sinzi niba ru- niba ruhagaze kimwe n'amazu yubatseyo ariko aho u rwanda ruhagaze ntabwo ariho umuntu yakwitwaza kuko abakire bake n'abakene benshi wenda ngo icyo areba ni abakire ariko si byo bivuga ko u rwanda rwateye imbere kugira ngo u rwanda rutere imbere hari byinshi tutakwirirwa turondora hari ibyo ngibyo by'uko abaturage bagomba kugira umushyikirano hari ubwerekeranye n'ubumwe bw'abanyarwanda hari ubwerekeye kubahoza amarira abanyarwanda barapfushije baba abahutu baba abatutsi ariko ibyo byose kagame arabyirengagiza ngo yazanye amajyambere ngo agomba gukomeza si we amajyambere aturukaho amajyambere aturuka ku mibanire y'igihugu cyacu n'ibindi bihugu n'abanyarwanda bene cyo ariko si ibye bwite numva hari abandi banyarwanda babikora kandi wenda bakabikorana neza ibyo rero ntabwo abishaka ntabwo kandi twebwe tubyemera kuba rero njyewe naragiye kwiyamamaza kandi birirwa bavuga ko ngo njye nabonye atatu ku ijana byaba bitangaje ko ariyo nabonye koko ibyo bintu byo gutekinika amatora bagatekinika biriya byo kubeshya abaturage ba- bikoreye inkangara ngo bazizanye bacu babajwe ngo nuko kagame ngo atazashobora gukomeza ibyo bintu nagira ngo mbabwire kuko icyo twarwaniye tugatanga ibitambo ni demokarasi iyi demokarasi rero iramuka itaje mu rwanda abanyarwanda ntabwo ari abantu bashobora kuzava ku muco wo kongera gushaka kubana kinyarwanda no gushaka iyo demokarasi kagame si uzabibabuza bazakora ibishoboka byose kugira ngo iyo demokarasi bayigereho kuko kagame ibyo ageza no mu rwanda ni ubwami nta kindi niba rero hari umwami ugomba kuzamusimbura akaba ari umwe wenda mu bo yabyaye yabivuga nabyo hakiri kare ari ukuvuga ngo nazanye amajyambere ubu nazanye amajyambere nzakomeza kugeza igihe nzapfira ntabwo tuzabyemera mukoze politiki imyaka myinshi musanga se demokarasi muvuga mwaharaniye demokarasi perezida kagame nawe avuga ko amaze gushimangira mu rwanda ariko ashaka kuyiha indi ntera abanyamerika bavuga ko kuba yi- agiye kwiyamamaza bizatuma iyo demokarasi idashinga imizi mwe mwumva iyo demokarasi iteye ite yagerwaho ite demokarasi nta demokarasi n'imwe ishingiye ku muntu umwe iyo biza kuba ibyo ngibyo nyine ntabwo abagira kiba barayise demokarasi ubundi demokarasi ni ubutegetsi bushingiye kuri rubanda bakagutora ukamenya ko bagutoreye porogaramu bahaye ibashimishije ariko kagame wifitiye porogaramu niba yibwira ko ibi byo kuzamura umujyi wa kigali no kuwukubura ari ibyo abanyarwanda bashaka twese ibyo dushaka turashaka kubana nk'abanyarwanda ikibazo cy'abahutu n'abatutsi nticyari cyarangira niyo abantu batabizi turashaka gushyira hamwe turashaka kubaka u rwanda rwacu tubajijwe ibyo dushaka ibyo byose ntidushobora kubigeraho tubitegetswe n'umuntu umwe abantu ubwabo twebwe rubanda nitwe tugomba kugena uko demokarasi tuyumva ariko nta muntu ugomba kudushyirira mu gaseke ngo ndabasukiye ndongeye ndacuranuye nongeshubijeyo kugeza igihe nzapfira ntabwo tuzabyemera ariko dufite n'ama- n'amateka amateka twarwaniye demokarasi sinumva ko umuntu umwe yaza ngo ayiduteshe nta kindi rero nakongeraho ibyo abanyamerika bavuga nanjye ndabyemera ni ukuvuga ko tugomba kugira ubwisanzure mu gihugu cyacu tudategetswe n'umuntu umwe ndabashimiye eh, bwana faustin twagiramungu tuvuganye ari mu bubirigi murakoze cyane murakoze cyane namwe
tukiri mu rwanda abanyagihugu bamwe bamwe mu gisagara cya kigali ndetse n'abagenderaho babwiye ijwi rya amerika ko ubuzima bugoye cyane rwose ku buryo ko no kubona imfungurwa bigoye kubera izo mpamvu hari abiyemeje gutekera imfungurwa iwabo bakazitembereza bihishije bazigurisha mu gisagara cya kigali inkuru ya eric bagiriye ubusa kigali ni umujyi ukura umunsi ku wundi urabagirana bigaragarira amaso kandi bifite n'ishingiro cyane ko ari umurwa mukuru w'u rwanda ibyo n'amahanga arabizi bidasubirwaho icyegeranyo giheruka cy'ikigo mpuzamahanga cy'ubukungu world economic forum gishyira kigali mu mijyi itandatu ku isi itera imbere ari nako iteza imbere abayituye bamwe mu bagendera kigali n'abayituye baganiriye n'ijwi rya amerika baravuga ko ubuzima burushaho gukomera uko bukeye n'uko bwije ibi twabirebeye ku wakenera amafunguro muri kigali ntitwarenze mu mujyi rwagati utapfa kwinjira mu nzu zicuruza ibiryo udafite byibura ibihumbi bibiri mu mafaranga y'u rwanda ku bw'izo mpamvu hari abategurira amafunguro iwabo mu ngo bakaza kuyagurisha abakorera imirimo y'ubucuruzi muri kigali ni amafunguro icyitwa pura y'ibiryo idashobora kurenza amafaranga magana atanu y'u rwanda aba barya kuri ayo mafunguro bacururiza mu isoko rya kijyambere rya nyarugenge mu mujyi wa kigali ibiryo bya magana atanu usanga biba bitubutse kuko naguha nk'urugero usanga amaresitora ya hano mu mujyi akenshi ari ibihumbi bibiri kandi ugasanga bya biryo bisanzwe ugasanga n'ibiyasahani ntoya ariko usanga ibiryo bya magana atanu biriho ibiryo byose ugasanga ntuhenzwe dore ko no muri kino gihe amafaranga yabuze nkurikije uburyo mubisobanura ubuzima burakomeye Eh, gukomera byo burakomeye niyo mpamvu duhitamo kurya nk'ibyo biryo kuko ntabwo wazajya uhora urya nk'ibiryo by'ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri magana atanu bya buri munsi kandi hari uburyo ki ushobora kuryamo ibiryo bya make mbona kujya kuri abiri magana atanu nkari magana atanu urumva ko harimo itandukaniro kuko kuri njye kuba urumva ko baba benyoroheye nta kibazo ku ruhande rumwe utagiye kure y'umurongo wa politiki ya leta y'u rwanda byahita byumvikana nk'imwe mu nzira zo kwihangira imirimo ariko ni ubucuruzi bukorwa mu buryo bw'amagendo ari ubutegetsi ntibwifuza ko bubaho mu mujyi wa kigali ari no mu isoko rikomeye ry'icyitegererezo rya nyarugenge naho abacuruza amafunguro basorera ntibabyumva ni nayo mpamvu kugira ngo abakora ubucuruzi bw'ibiryo bihiye batekeye iwabo mu mujyi wa kigali bazavugane n'itangazamakuru bigoye abatarya kuri aya mafunguro afatwa nk'ayoroheye benshi mu mujyi wa kigali nabo bemeza ko bigoye kurya no kunywa muri uyu mujyi byibura kugira ngo urye muri kigali unanywe amafaranga make y'ibihumbi bibiri urabona ngo uwa- uwariye nabi urya neza ni ibihumbi bitanu abantu bakora ibihumbi bitanu muri uyu mujyi wa kigali ni bake cyane rero kugira ngo urye neza ni ukubara ibihumbi bitanu ni ukuvuga ngo rero kurya no kunywa muri kigali birahenze cyane
uvugaho byinshi by'imvange kigali we aha ngura inyaruge ngigendwa n'abifite gumuma ngura ihanga bamwe barahakirira bahorana umururumba ariko benshi barakenera inzara ikavugiriza kwanduza kwanaka basesagura kigali we ndagutinya kandi sijye gusa
kumva ubu mu buryo bwa nyabwo bisaba kwinjira muri kimwe mu bikari byo mu mujyi wa kigali rwagati aho usanga abatekeye iwabo bagaburira ababagana ukivuga imvange mu mujyi wa kigali benshi bumva vuba ibigize ubwoko bw'iryo funguro ni nabyo twasanze yongera hakumbati udushyimbo agaceri n'iteke uwishyura make n'ibiceri bitatu by'ijana kandi bigaragara ko uhagana atava yamara amasa
hariya imyumbati ibanze imyumbati n'akavanye nyine magana ane magana atatu n'abane magana ane yarakaye magana ane yarakaye imyumbati yarabuze uzi ko nayikuye ikabuga nibyo ntabwo bahise baza n'abo badamu hariho n'iteke bwo n'isenyezi aya have yampaye ku bakorera make n'ubundi muri kigali bisaba ko amafunguro ya saa sita bayigomwa iyo ugenekereje ku musegurite usanga hariya nk'amafaranga nka magana abiri ku munsi ibyo mubwira ntabwo ari ukukubeshya kuko ugiye guhaha ukavuga ati magana atanu ku munsi wahasanga nta n'icyo wakoreye rwose rimwe na rimwe rwose ushobora kugira umubiri ukabwirirwa bitewe n'uko ari akazi kenshi ari nayo mafaranga makeya imibare iherekezwa n'imbwirwaruhame z'abategetsi b'u rwanda ivuga ko ubukungu buzamuka kandi abakene bagabanuka uhereye ku bushakashatsi buherutse gushyirwa ahagaragara n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu mpera za bibiri na cumi na gatanu bugaragaza ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe kugeza mu bihumbi bibiri na cumi na kane umuturage w'u rwanda yavuye ku madolari magana abiri na cumi na rimwe agera kuri magana arindwi na cumi n'umunani mu manyamerika yinjiza ubwo bushakashatsi bunavuga ko muri bibiri na cumi na kane abakene bari kuri mirongo itatu n'icyenda n'igice kimwe ku ijana bavuye kuri mirongo ine na bane n'ibice icyenda ku ijana muri bibiri na cumi na rimwe iyi ni imibare yoroha kuyisobanura ku banyapolitiki ariko ikagora kuyumvisha abaturage nkatwe turya rimwe ku munsi ugatangira umwaka ukarangiza uwundi uvuye gukorera magana arindwi ukagenda ugashaka kuyangiza isaha we n'ubugoroba wararira iki umwana kandi akara nijoro ko tubimenyereye turabimenyereye Eric Kabagir'ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
uyu murima rusange w'igihugu cy'uburundi barundi dufise akaranga k'igihugu cy'iteka
eh ukinira inzoga yanjye wanyoye nanjye ukambana ngaho ngaye ndakura ndakura mbeje urazi condi wewe abona icuri n'indatakibona ahubwo icyo tutazi n'icyo uzovamo umuntu hanyuze bakanakuyiriha murabona abo babishe n'imbwa zawe nteze amafaranga yawe imbwa
zita mureke ntiwikwegera agasho umunyama yose ngo yaterwa n'uko mukana n'abategetsi bakomeye
cyose ndayamuhebera kuko abategetsi bakomeye si bo bamutumye kunywera inzoga urazi ngana ziranguye zinzinze nteze amafaranga yawe utayampereye ubwira iki nanze amafaranga eh nkorako kuri umugabo nkorako akira basi tuyamurihire nzitonda Eh.
ntiwavubura byose ngo uruhukire mu gasho ubundi ko ameze n'abandi baba bayamuheba Ah. abo bahora bayamuhera niwe bamutera ubuhimbiri uti ni umuhimbiri we abo bategetsi nabo yitwaza jewe ndazi ko atamutegetsi n'umwe yiyubaha yokwemera gushigikira ubuhimbiri nk'ubu umutegetsi nyawe n'uwurwanya ikibaho gituruka hose Arasadze.
atarazi icyo apfana n'uwagikoze hereza amafaranga yanje Urasara. iteka ry'umutware riva ku ngendo yo kubahiriza amategeko atarabye nkunzi twirinde gukingira ikibabi inkozi z'ibibi dushire imbere intwari ibereye ubuntu n'ubutwari bishinga imizi mu gihugu ako ni akama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu ijwi rya amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu leta zunze ubumwe za amerika yumvikanije ko yabajwe n'inzira guverinoma y'u rwanda yakurikiye ihamagarira abaturage referandumu mu gihe gito kugira ngo itegeko nshinga ry'u rwanda rivugururwe mu ngingo zateganywaga guhindurwa harimo ireba manda ntarengwa za perezida wa repubulika mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku itariki ya cumi n'icyenda y'ukwezi kwa cumi na kabiri n'umuvugizi nede purayisi w'inama y'igihugu ishinzwe umutekano hari aho ryagiraga riti mu gihe tubona ko ari byiza ko abanyarwanda bakoresha uburenganzira bwabo bahabwa n'amategeko mu mahoro tubabajwe n'uko mu gutegura referandumu hatatanzwe igihe gihagije kandi ntihatangwe amahirwe yo kujya impaka za politiki ngo harebwe impamvu ari ngombwa ko izo ngingo zihinduka leta zunze ubumwe za amerika ikomeje kugira impungenge ku nzitizi zimaze igihe ku bashaka guterana mu mahoro no ku bwisanzure bwo kuvuga icyo umuntu atekereza mu rwanda leta zunze ubumwe za amerika irahamagarira guverinoma y'u rwanda kureka abantu bakishyira bakizana uburenganzira bwabo bw'ibanze mu gihe igihugu cyerekeza ku matora y'abayobozi bo mu nzego z'ibanze muri uyu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu amatora ya perezida mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi hamwe n'amatora y'abadepite mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani guhererekanya ubutegetsi mu mahoro hagati y'umuyobozi n'undi ni inkingi ikomeye y'umutekano na demokarasi ihamye perezida kagame wahaye u rwanda ingufu mu buryo bwinshi akaruteza imbere ubu afite amahirwe mu mateka yo kuzasiga inyuma umurage mwiza aha agaciro ibyo yiyemeje yubaha manda ntarengwa zashyizweho ubwo yari atangiye kuyobora igihugu abigenje atyo perezida kagame yabafashije gushyiraho fondasiyo nyayo kuri demokarasi yaramba mu rwanda ibi byafasha kubumbatira no guha ingufu ibyagezweho bifatika byagezweho hagamijwe amahoro n'umutekano birambye ku banyarwanda bose byaba kandi n'urugero rugaragara atari ku rwanda gusa ahubwo no ku karere kose ndetse n'isi yose nk'uko perezida obama yabivuze abayobozi beza mu mateka y'isi basize umurage utibagirana atari ukubera gusa ibyo bakoze bari ku buyobozi ahubwo kubera ko babaga bafite ubushake bwo kuva ku butegetsi no kubutanga mu mahoro leta zunze ubumwe za amerika yiyemeje gushyigikira abaturage b'u rwanda mu bikorwa byabo kugira ngo bazagere ku bihe byiza biri imbere birangwa n'amahoro demokarasi n'ubusugire bihamye
iryo rero ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika tubutse inshuti namwe mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mbere yo gusozera ibiganiro byo muri kino gitondo reka mugenzi wacu aloyizi bigirimana agaruke atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi aloyizi
igihugu cya kenya cyaraye cyongeye kugurura kaminuza ya garisa ahasize ubuzima abantu benshi bahitanwe n'ibikorwa by'iterabwoba muri ako karere ka afurika y'ubuseruko ibyigwa nyezina bitekanijwe gutangura mu ndwiza muri iyo kaminuza aha ihamaze amezi icyenda yaru- yugawe kubera abantu ijana na mirongo ine n'umunani bahiciwe mu bikorwa by'iterabwoba mu gihugu cya santara afurika naho abakandida mirongo itatu bahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu bariko basaba abategetsi b'ico gihugu guhagarika iharurwa ry'amajwi mu matora yabaye kuwa mirongo itatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bamenyesha ko ayo matora yabayemwo utunenge no gutera ubwoba ku bantu bitoje etiyopiya naho leta zunze ubumwe za amerika ejo yarugaye ikambi y'indege zitagira abadereva arizo bita drone mu bumanuko bwa etiyopiya ikambi yari ijejwe kurwanya ibi- iko- ibikorwa by'iterabwoba muri ako karere iyo kambi ya gisirikare yashyizweho na leta zunze ubumwe za amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe mu kurungikira indege za drone mu gihugu cya somaliya ahasanzwe hari imigwi y'abagwanyi b'aba isilamiste ba al shababu muri Yemen naho ibikorwa ku kivuko cyo mu gisagara ca Aden cyo muri Yemen vyahagaritswe mu masaha yo mw'ijoro inyuma ra- inyuma yaho leta ya Yemen n'imigwi itwaje ibigwanisho igwanya leta bafatiye mu minwe bafat bataniye mu mitwe murambabarira hagapfa abantu bashika mirongo ibiri na babiri abategetsi bamenyesha ko atakiringo kanaka cashizweho iryo hagarikwa ry'ibikorwa rizomara kandi ko iyo ngingo ifashwe kugira babuze uruja n'uruza rw'abagwanyi mw'ijoro abo bagwanyi bacucagiye amasasu ku nteko za leta zari zijejwe gucungera umutekano kuri ico kivugo ca Aden
aho ni naho duherayeje ibiganiro byo muri kino gitondo mwakoze kudutega amatwi tuboneyeho akandi kanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ivyuma na fatuma kalala imasi yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikoro mwari muri kumwe na oriane tanga ishaka mugire umunsi mwiza imana ibane namwe murakoze
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu kiganiro murisanga hano muri studio ya karindwi i washington dc ikiganiro cya none kiragaruka ku biganiro bihuza abarundi biherutse gusubukurwa mu gihugu cy'ubugande ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri ibyo biganiro bigamije gushakira umuti ibibazo bya politiki n'umutekano muke bimaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'umunsi wa mbere w'ibyo biganiro hatangajwe ko ibiganiro birambuye bizakomereza i Arusha mu gihugu cya Tanzania guhera kuri uyu wa gatatu tariki ya gatandatu z'uku kwezi icyakora ngo iyo tariki ishobora kuba itarumvikanyweho n'impande zose ku buryo bitaramenyekana neza niba kuri uwo munsi ibiganiro bizasubukurwa mu kiganiro cya none natumiye abatumirwa bamwe bari mu bitabiriye ibyo biganiro kuri telefoni turi kumwe na bwana Gilbert Bekonjangwa urongoye ishyirahamwe onorop rikurikiranira hafi amatora mu burundi ikaze mu kiganiro muri sanga bwana njangwa murakoze cyane ndaramukije abariko baratwumviriza abarundi bose ndabifuriza n'umwaka mushasha n'abandi baba mu bindi bihugu namwebwe nyene mukorera radiyo y'ijwi ry'amerika umwaka mwiza nawe bwana njangwa turi kumwe kandi na tasiye sibomana ni umuvugizi w'ishyaka iprona igice kiyobowe na nditije ikaze mu kiganiro muri isanga bwana sibomana bwana sibomana uranyumva bwana sibomana dushobora kuba tutaramubona neza kuri telefoni ariko mbere y'uko twinjira mu kiganiro nyirizina reka twumve inkuru y'umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanka wakurikiranye umunsi wa mbere w'ibyo biganiro i kampala mu gihugu cya uganda mu masaha atanu yo ku murango wo kuri uno wa gatanu niho hugururwa ibiganiro nyezina bihuza abarundi bihagarikiwe n'umuhuza yoweri kaguta museveni umukuru w'igihugu cy'ubuganda mu ijambo ryiwe yabwiye abari aho ko yifuza ko impande zatumiwe mu biganiro zo kwirinda impari zidacika zifatiye ku bintu bito bito zitoshejwe imbere ko ahubwo abarundi boshira imbere inyungu z'igihugu umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ibindi bihugu arenyamitwe ari nawe yaje arongoye intumwa za leta y'uburundi yashikirije ko kubona ibiganiro bitanga ngo yari intambwe ikomeye ku Burundi kubwiwe leta y'u Burundi yifuza kuganira nabo byumvikanye n'umuhuza kuko hari abo batemera baha ubutumire abaserukiye leta bagiriza ko bashatse gutembagaza ubutegetsi kandi ko aribo bateye umutekano muke mu gihugu naho n'abanyangoma ku rutonde rw'abahawe amajambo byavugwa ko aserukira abatavuga rumwe na leta bahurikiye mu runani senarede ruhanira gusubiza agateka amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro yavuze ko mu byo basaba harimo gushinga gushinga leta y'imfatakibanza mu Burundi hagategurwa amatora yemewe na bose mu baje bavuye Bujumbura bavuga ko batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ntibashimye ingenero n'abanyangoma yahawe ijambo nk'userukira abatavuga rumwe na leta kandi badahurikiye bose muri Senarede abo nabo ni Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL na Gaton Rwasa arongoye urunani amizero y'abarundi bamwe mu baserukiye umugambwe uri ku butegetsi aribo Victor Burikukiye icegera ca kabiri c'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD na daniel gerard ndabirabe avugira uwo mugambwe bashikirije ko bataruta baja mu biganiro birimwo abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa peter nkuru nziza ariko agatorwa satera kamo aboja muri ivyo biganiro korosha mu mitwe kugira uburundi buve mu njyane zidahera abakenyezi bahurikiye mu runani rw'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano nabo nyene bashima ko ivyo biganiro vyuguruwe nyezina marie louise baricako abarongoye avuga ko bafite icizere ko biteye bitebuka amahoro azoboneka gilbert bekonjangwa arongoye ishirahamwe onelope rikurikiranira hafi amatora mu burundi avuga ko kubona ibiganiro byatanguye ari byiza agasaba ko ibiro by'umuhuza byobanza gukura mu nzira impari zishingiye ku ikurikiranwa ry'abagirizwa ivyaha yoweri kaguta museveni imbere y'uko asozera ijambo ryiwe yateye akamo nyabuna abarundi ngo bakumbure bayaga ibyabo acaboneraho n'akaryo ko kubamenyesha ko ibiganiro bizobandaniriza i Arusha muri Tanzania ku igenekerezo rya gatandatu ukwezi kwa mbere guca gutangura biyobowe n'umukuru w'ico gihugu iyugururwa ry'ivyo biganiro ryari ryitabwe n'abaserukira ibihugu vy'ububirigi leta zunze ubumwe za Amerika umuryango w'ibihugu vya Buraya na Afrika abahoze bayoboye igihugu c'u Burundi abaserukira amashengero abaserukira leta abatavuga rumwe na leta hamwe n'abaserukira amashirahamwe yigenga ikampara mu Buganda Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika Iyo ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yatwoherereje ubwo ibiganiro byatangiraga ku itariki ya makumyabiri n'umunani z'ukwezi kwa cumi na kabiri i Kampala muri Uganda
mana uri hehe ndakwiture aho abanje barwaye aho abawe barwaye maze unkize maze udukize Eyo, eyo, eyo, yo, yo, yo, yo. Eyo, eyo, eyo, eyo, yo, yo, yo. Mana unasubira wiyerekane, ugutange interuro yawe. Imitima y'abarundi, abarundi bafise ivyo bapfa, barabibagiye. Ubwo turi batatu, turi batatu baratana mu ndagano, bibagiye. Ubwo turi batatu, turi batatu baratana mu ndagano. ubayeho kubera ndiho nanjye ndiho kubera uriho nacumuye ikiko mbutse umutekano umubanje no mu byanjye basogokuru barayamaze ineza yita urwindi aho hari kera ibyo mbona ubu ineza yita urw'inabi kandi niko bimeze yezu yishwe kubw'ibicumuro by'abana b'abantu uwo murimyi we yobazirikiye mana mana igihe zo kubona zo kubaza icyo abarundi bazira bararizara bakayirirwa kandi atange zibuze bantumye ntimumere nka yuda ntimumere nka yuda yaguze umwami subira wirekane intemuro yawe imitima y'abarundi abarundi bafise ivyo bapfa barabibagiye ubwo turi batatu turi batatu baratana mu ndagano bibagiye kuko turi batatu turi batatu baratana mu ndagano byose nusa kandi bishira umwanya icyo dufana gisumba icyo dufa abuziki ngo dusenyere ku mugozi umwe urya twese twari bamwe mana garukira bawe ubereke icyatsi nk'ururo ubereke icyiza n'ikibi kera umwami yarubaha abagabo ariko uno munsi akaruta kandi karakamira yo yo yo yo abarundi tufiki dushaka ubumwe n'amahoro abarundi baridoga bivanye n'ivyo mbona agahenge kisayimye kangana n'iminsi mirongo ine y'ikarema mana subira wiyerekane ugutanga intemuro yawe imitima y'abarundi abarundi bafise ivyo bapfa barabibagiye kuko turi batatu turi batatu baratubaratana mu ndagano bibahiye uko turi batatu turi batatu baratana mu ndagano
mukanya bwana Tassier sibomana umuvugizi w'ishyaka iprona igice kiyobowe na sharenditije twari tumubuze kuri telefoni ariko bambwiye ko turi kumwe bwana sibomana ikaze mu kiganiro muri isanga hano kuri radiyo ijwi ry'amerika Eh, murakoze cyane edirwe wema ndabaramukije ndaramukije abarundi n'abandi bose batwumviriza ndabifuriza umwaka mwiza muhire w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uzabere umwaka w'amahoro amagara imigisha myinshi na cyane cyane z'utubere umwaka w'umwizero kuko utanguye abantu benshi bari mu marira n'amaganya urakoze cyane bwana sibomana natwe tukwifurize umwaka mushya muhire bwana njangwa wari mu bantu bitabiriye biriya biganiro eh, byahujwe na perezida yoweri kaguta museveni w'igihugu cya uganda mbere na mbere ushobora kumbwira umwuka wari umeze ute muri icyo cyumba cy'inama Eh, nibyo umwuka wari umeze neza mugabo bari abantu badaherukana bahora bavugana bari kure na kure hanyuma kandi ukumva yuko ku maradiyo batavugana byiza na gatonya hanyuma rero urumva babonanye barafashe akanya bararamukanya nk'abarundi hanyuma barumviriza rero ijambo nyamukuru rijyanye n'icyubahiro kaguta museveni aserukira ah, atwara igihugu cya uganda Eh, buke buke twagiye guheza abantu bashobora kwicarana bakaganira
E, mbere yuko nanone twinjira mu kiganiro nyirizina ubwo uwo munsi wa mbere warangiraga w'ibyo biganiro havuzwe ko ibiganiro bizakomereza mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania ku itariki ya gatandatu z'uku kwezi ni ukuvuga kuri uyu wa gatatu hari amakuru arimo acicikana cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga bita social media avuga ko ibyo biganiro bishobora kuba byigizweyo ku itariki ya cumi na gatanu muri mwebwe hari icyo mwari mwamenya mpere kuri wowe bwana njango
Oya, natwe twabyumvise gutyo mugabo twagerageje kubaza hirya no hino ntibiratomoka neza itariki ntibarayumvikana ko nibaza ko igenekerezo ibiganiro bizobera ko rizomenyeshwa Eh, ariko igikuru ni uko ibiganiro biri mu biriko biraba bimaze kuja ku rutonde y'uko bizoba ico nico umuntu abantu boshima ariko igenekerezo ryoje nta ngorane riteye Aba- nihagera rero aho bumvikana ku kirangaminsi bazoheza bace batubwira tugende tuganire bwana Tassier sibomana mwebwe mu ishyaka ryanyu mwigeze mumenyeshwa ko ibyo biganiro bishobora kuba byigijwe inyuma kugera ku itariki ya cumi na gatanu hanyuma una- una- unambwire ese mwebwe eh, umuyobozi w'ishyaka ryanyu sharenditije nawe yari mu cyumba cy'inama ubwo ibyo biganiro byatangiraga ni iki mwifuza kuva muri ibyo biganiro bwana Tassier sibomana
Eh, murakoze nk'uko twebwe eh, dukora mu mugambi wacu eh, turaraba ibintu ababikora n'ingene bikorwa igihe iyo nama yo kugura ibiganiro yarangira eh, twarumvise yuko eh, abajejwe kurongora ibyo biganiro bashinze itariki ya gatandatu ko ari ibiganiro nyezina byotangura eh, mu gisagara cy'arusha muri tanzania ibyo ni ni ibyo twokwita ofisiyere tuzi mugabo eh, harasohotse urwandiko rwa arenya mitwe avuga ku izina rya leta nawe itemewe n'amategeko y'uko eh, bobo batu u- iyo tariki batayumvikanye ko neza ubu rero eh, icyo twebwe muri iprona turindiriye ni uko ubu ijambo rifise umuhuza kuko leta itubahirije amasezerano yarusha n'ibizwa shingiro iri ngaho i bujumbura yeyo ni uko nokwita nk'umuburanyi mu bandi iki yeyo rero ishinga itari ikintu cyo gutuma twebwe muri iprona turindiriye ijambo umuhuza azoshikiriza kuko iryo duheruka rizwi ryavuzwe ku mugaragaro ni izi tariki zitandatu twe twitegura nk'uko iyo tariki izoba hamwe rero byosiba kumva umuhuza azotumenyesha tuzoheza tumenye icyo dushikiriza mugabo twebwe icyo dusaba turabye ubwicanyi bubandanya turabye abantu baguma bafatwa ntamvo leta yoza iratora yiteza utunyoni kugira ibiganiro bitebe ibyo ni byo bita mu gifaransa de manevre dilatoire ari uko abantu baguma bapfa nicyo gituma twebwe mu muganga w'abadasigana tugiye gufata gu- gusaba ibiro by'umuhuza n'abamufasha kugira batubwire iyo mbo yaba yatumye yigize inyuma kandi twatashe tuzi ku isango ari byo itariki zitandatu ku byifuzwa nabyo nk'uko nabivuze muganga w'abadasigana bitubona uko tubyuka tugwa niko tu- uko tu- tuguye tuvuga niko tubyuka tuvuga abantu baguma bapfa ku munsi ku munsi baguma bafatwa banyuruzwa batoro ba- ba- bacurwa bufunga na buhoro bapfungirwa ubusa birageze ko amarira ya bene gihugu ahagarara amarira ya bene burundi icyo nicyo cya mbere twifuza rero icya kabiri ni uko twifuza yuko haboneka inzego mfatakibanza zitegura amatora atuma igihugu gisura ku nzira ya demokarasi n'iyubahirizwa ry'amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro ibyo nabyo bijyana n'iki bijyana n'ibisabwa kugira amate- ama- amatora ate- atunganwe atunganwe neza ibyo nabyo hari amaradiyo yasambuwe hariho abantu bapfungiye ubusa ngo bagire imyerekano kandi ibyo by'imbere eh, bigiriwe ko igihe jinite yari akirongoye ibiganiro ibyo bari baramaze kubyumvikana ko hasigaye ahubwo ko bikurikizwa Kure- ku- kurekura amaradiyo agakora no kurekura abapfungiye ubusa ibyo bari bamaze kubyumvikana ko impande zose bwana sibomana tura- Ahubwo tura- ko turaza ibyo kugu bitari bikurikizwa ntibisubire no guharirwa bwana sibomana hagati haje hashyizwe yumvikanywe ko hagategurwa amatora atuma habaho inzego zikurikije amasezerano y'arusha n'ibwirizwa nshingiro urakoze bwana sibomana
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo bwana njagwa ibyo bivugwa na bwana sibomana wowe ubibona ute muremeranya
oya jewe urumva eh, ku byiyumviro twe dushikiriza bijyanye ni- n'uko ishyirahamwe ry'iwacu ribona ibintu turazi yuko leta ifite uruhara runini cyane mu gutegura ibiganiro si umuhuza ategura ibiganiro ibiganiro bitegurwa na leta y'u Burundi umuhuza agaca yumviriza abarundi bafitaniye amataki n'abatayafitaniye kuko muri abo o hariho abo banyapolitiki batavuga rumwe na leta hakabamo n'abanyapolitike batafashe ingendo nk'iyo batasiyano barimo badafata ingendo yo gufata ibigwanisho badafata ingendo yo kurwana ubwo bakeneye ibiganiro bya politiki y'ingeni amacakubiri gucanamwo imizi kudakorera hamwe kutamenya ko ari twebwe twese abarundi bafite abo baserukira tubaze iterambere ry'igihugu cyacu n'iry'abenegihugu ibyo rero ko dufite abo duserukira tugaserukira igihugu n'abenegihugu nibyo museveni yavuze ati erega burya ingorane dufite ni zimwe ingorane dufite ati ni ingorane z'ubukene niyo ngwano twese dutegerezwa kurwana si ingwano yo kurwanira ibibanza ni ingwano yo kwiyumvira si mbega wewe yaranaduciriye n'agace ati ahubwo mwari kuganira ingene igihugu cyotwagwa inyuma y'imyaka itanu nayo ibyo byo kuvuga ngo gusubiramo amatora gushyiraho intwaro z'imfatakibanza ibyo ni nabyo byateye uruhagarara nibyo zateye injyane ni ukuvuga yuko abatavuga rumwe na leta bo bacishije mu nguvu bacisha mu mpimba ntibacisha mu kujya inama n'ingingo ibyo nibyo rero bigoranye muri iki gihe mugabo rero leta ntiyibazwa umutekano w'abenegihugu bose nta muntu n'umwe rero yovuga ngo nuko ari muri opozisiyo nuko atavuga rumwe na leta ngo none ngo arabuza leta gucungira umutekano w'abenegihugu kuvuga ati abari bose bariko barica abantu bariko barabafata bariko bagira gute abo bafata bakaba bafite i- iperereza rikwiye ribyerekana neza yuko abo bantu bategerezwa gukurikiranwa bariko barakora amakosa ni leta ibibazwa niyo itegerezwa rero kubabaza muri icyo gihe rero twe turabona yuko mbere turabya impanuro museveni yari yahaye abanyapolitiki aba- abatavuga rumwe na leta yari yavuze yuko iyo bamwumvira bari guca bataha ubwo nyine bakaza mu burundi gufasha abarundi kugira ngo umutekano utsimbatazwe demokarasi itsimbatazwe i- abenegihugu babane neza bishyira bizana mbega aho rero Mbega- mbega bwana njangwa ah, perezida museveni hari ikintu gikomeye yavuze avuga ngo nta mananiza akwiye kubaho hagati y'impande izo ari zo zose mu bijyanye n'ibiganiro nibaza ko yavugaga ku bantu wenda leta ivuga ngo badakwiye kuba bicaye muri ibyo biganiro ibyo mwebwe mubibona gute ibyo nari nagize n'icyo ndabishikiriza ko mugabo urumva umuntu wese yagirizwa yuko yagombye guhirika ubutegetsi agafata agakura leta akavuga ku maradiyo agafuta ibwirizwa nshingiro agafuta amasezerano yiharusha hajya n'ibintu bya politiki baba babeshe iyo ugize kudeta uba uhinduye amategeko yose ahari ni ukuvuga yuko atawushobora kuvuga ibintu bita- bidatomoye uko twe tubizi ni uko iyo uhinduye ubutegetsi uba uhinduye amategeko yose ni ukuvuga haca haza intwaro y'imfatakibanza ikura inzego zose z'igihugu mbere n'ibyari gukurikira mu nyuma hari naho hari gukurikira ubwicanyi bwinshi cyane burengeje ubwo ubwabaye ni ukuvuga yuko rero ibyo o- uko tuvuga ni uko abakurikiranwa n'ubutungane bategerezwa kubanza gucibwa imanza cyangwa bakagirirwa ikigongwe ibyo bita eh, ami- icyo bita
amnesty na Museveni yara na Museveni yarakivuze Eh, i- iyo yaci iyo bamaze ubutungane bwamaze guheza barabagirira grâce présidentielle canke bakiri mu biganiro bakavugana bati abo bantu ko bafite ibyo bagirizwa ariko se abagize kudeta se abagize kudeta kudeta muri demokarasi irahanwa bimwe birahanwa irahanwa aba aba- abagirirwa ibakwe ry'uko babareka bagashobora kujya mu biganiro n'abandi baba bafite ingorane za politiki nk'abo bavuga bati twebwe ntitwogire ibiganiro mu burundi mugabo ata bindi bintu byo guhirika ubutegetsi birimo ata by'ubwicanyi bagirizwa ata bindi bikabije bika- bagirizwa abo nibo bwana njangwa basabye yuko bobanza baka- ba- bashobora kubagirira amnesty provisoire kugira ngo bashobore kujya mu biganiro cyangwa bidakunda ibiganiro bikajyamo abarundi ikintu twebwe twaneguye muri bijya biganiro byateguwe ujya munsi mu majyamo makenya ni uko abagenda baserukira amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike ntiyaronse ijambo na na semideyi ibyo ari- ariwe mugwi leta yashyizeho utegerezwa kuvugira abenegihugu ashyikiriza ibyiyumviro by'abenegihugu bari mu gihugu n'abari hanze icyo babivuze ko icyo bavuga ku biganiro ntibigeze baronka ijambo n'abaduserukiye bavuga ko baduserukira tutabatumye nko muri sosiyete sivire no mu bakenyezi haje umukenyezi tutazi iyo avuye hanyuma Eh, turabye n'abari muri opposition haba Jacques Bigirimana efimere na mutabazi Jean de Dieu atwara kopa nawe nyene i- i- ari muri eh, muri opposition pacifique ni ukuvuga ntiya- ntiyafashe inzira yo kunyinyana iyo rero nawe nyene ntiyaronse ikibanza ni ukuvuga yuko ubirabye nyene byagenze mm, ntibabiteguye neza Urakoze- Mugabo ura- ntacyo ura- ndibaza yuko bazobitegura neza mu nyuma urakoze bwana eh, njangwa Ah, tasiye sibomana wumvishije ibyo bwana njangwa avuga a- a- arashimangira ku ngingo y'uko ngo abantu bashatse gutembakaza u- inzego z'ubutegetsi badakwiye kujya muri ibyo biganiro keretse habayeho imbabazi
murakoze nibaza yuko eh, imvugo yiwe turayimenyereye nta gitangaza kirimo nibaza yuko abahuriye UNTB eh, ata bantu turumva bafise ba- bavugwa mu madosiye bo bagombye guhirika ubutegetsi icyo twebwe tuvuga ntitubeze dushyigikira kudahana ibyaha kuko nibyo bigejeje uburundi aha bugeze niba abagirije ibyaha babihanirwa baba mu nzego zitandukanye igihugu ntikiba kigeze aho kigeze nicyo gituma twebwe rero aho kujaniranya ngo utavuga rumwe na, na leta wese guhagirizwa tanative ya puci ntibagira amadosiye nabo ntibariko baraburanisha abafashwe abo bandi baguma bavugwa amadosiye yabo ari hehe ibyo rero ntibasubire kugira dore amaragama icya kabiri rero ko avuga ko aguma avuga ngo bagirize ibyaha bagenze guhirika leta ubwo ko ari umurundi ndamuzi je narabaye umushikiriza amanza ibyaha biriko birakorwa ubu n'abantu bamwe bari mu nzego z'igipolisi imbonerakure n'ibindi bagafata umuntu babonye muri karitsiye y'umujene bagatora bakicira abanyene canke bakajana bagatorotira tukazotora ikiziga canke n'igitorwa ivyo bivuga ko ariko igipolisi nticyategereza gukora turazi nyene umuntu afise- yagiriza icaha bamugirira dosiye hanyuma akaja ari imbere y'ubutungane ako niko kazi k'igipolisi kigejeje gutohoza twarakirongoye turabizi mugabo ibikorwa ubu siko bimeze ivyo rero ntibazi barabirenza ku ruhu rw'amazi bikorwa ku mugaragaro bikorerwa abarundi n'amakungu abona ica gatatu
mu magambo make eh, mu magambo avunaguye Bara- baravuga n'abandi ngo abantu batwaje umukazo n'iki iprona azaza n'iyemezo yuko iprona irigera ifata intumbero y'ibigwanisho na gatoya ahubwo tube tuvuga tuti mbega intandaro y'aya magume tugezemwo n'aya E, mbega twoba twa- twagiye mu magume kubera hariko ha- hiyamirizwa abubahiriza amategeko ni ukuvuga abubahiriza amasezerano yarusha cyangwa ibwirizwa nshingiro cyangwa amagume twayagiyemo kubera abarundi banka uba ugomba guhirika ibwirizwa nshingiro na- n'amasezerano yarusha ikibazo naho kiri abavugana rero ntibavugana bakundana nuko si wewe uja kuvugana na leta kuko n'umu ari mu caha cayo sizake bigira imana si mutabazi si konsiliya s'abandi abo batavuga rumwe na leta batagomba ikiringo ca gatatu gihonyanga amasezerano yarusha barazwi bikoreye ntarimwo iyo mukuru wa sendebe n'uwa leta bavuze aba ya- aba yaserukiwe beko turaza kuguha umwanya usubize ibyo ah, sibomana akuvuzeho ariko kuri telefone turi kumwe n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika nabo bifuza kugira uruhare muri kino kiganiro kuri telefone turi kumwe na ale ale uranyumva ndakumva neza edi rwema ikibazo cyawe mu masegonda atarenze icumi rasa ku ngingo ego ego jewe ikibazo cyanjye si ikindi na- ni ni intererano intererano yanjye ni iyi rero hati ibiganiro bya- by'ama- bya- atari cy'amahembe acuti kuko jewe ndabigerera nk'ibiganiro ariko aravuga nka Gilbert Bekonjangwa ni nk'umuntu yaba agomba kugira umupira w'amaguru uhuza abantu babiri umwe akakiyitorera umusifuzi nta biganiro byo njyamo hatarimo opposition y'ukuri ariko aravuga ngo bamutabazi uyo njangwa aheruka kugira conference of press ari kumwe n'urundi runani rwa- rw'amashyirahamwe ari mu kwaha kwa leta aho bashimiye inzego za- za- za- z'umutekano byinshi abanyagihugu baboshe Ba- uwari abasohoye yitwa francois xavier nda ndaruzani francois xavier arongoye jeremiyiwe wura yashimiye inzego z'umutekano kubona darisha abantu baboshe nayo nk'uyo tubirwa mu biganiro jacques bigirimana yari wahose avuga ku maradiyo ko hirya biziga by'abana ba- batora mu maziga ari amafoto mirongo icyenda na gatatu nyine nk'uwo tubirwa mu biganiro a- a- a- a- a- akoze na gonyanga ababyeyi bari mu marira none abo bantu igipolisi capi nico gicuza abantu bamwe n'inzego none igipolisi capi ko arico kigiza ubuse- umu- ubwicanyi ngaha mu gisagara ca bujumbura none abantu bacunzwe n'icyo gipolisi cy'abantu yumva bo barekeye biba hakenewe ibiganiro by'ukuri atari amahenda nshuti atamagara abanyama abantu leta yashyizeho bari mu kwaha kwabo nk'uyo mugabo mwatumiye njyangwa bamutabazi ba Jacques Bigirimana abo ntibakenewe abo bari muri leta barasubiza bahawe na leta bafite imodoka za leta bafite igitoro cya leta hari abantu bako baraturatura batakiba muhira Ura- abo ura- ura- rero ntibakenewe kuzana urakoze Yego.
cyane ale iki- i- i- icyifuzo cyawe n'igitekerezo cyawe